iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa kabiri itariki ya mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kaze mwese
Well, these were quite significant steps, and I think a lot of credit goes to the facilitator, former President Nkapa, for being able to get uh, the government to come to the table, some of the opposition to come.
uwo ni thomas periello intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini avuga ku manama ya mbere y'ibiganiro bihuza abarundi yarangiye kuri uno munsi wa kabiri ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza inkuru yerekeye abantu bagiye barazimira kuva uruhagarara rwa politiki rutanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe nawe yanitanga ishaka ugume ku maradiyo yanyu amanama ya mbere y'ibiganiro bihuza abarundi byabaye iyarusha muri tanzania kuva ku itariki ya mirongo ibiri n'umwe z'ukwezi kwa gatanu kugeza kuri uno munsi itariki ya mirongo ibiri na zine yarangiye ivyo biganiro vyari vyitabwemwo intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini thomas periero mugenzi wacu edi gwema yarakurikiranye ivyo biganiro tumutega amatwi
asoza ibiganiro by'amahoro byari bimaze iminsi bihuza abarundi umuhuza benjamin mukapa yavuze ko hari byinshi byagezweho ashimangira ko impande zose zihangayikishijwe n'ibibazo biri mu gihugu kandi bakaba bafite inyota y'amahoro umuhuza mukapa yavuze ko mu byumweru bibiri azagerageza guhura n'abandi barebwa n'ibibazo biri mu burundi batatumiwe cyangwa batumiwe ntibitabe ubutumire bw'umuhuza mu ijambo rye perezida mukapa yavuze ko yifuza gutangiza ibiganiro nyirizina mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu aha akaba yahamagariye abitabiriye ibiganiro gutaha bagahitamo abazabahagararira babishoboye ibyo biganiro byaberaga i Arusha byanatumiwemo intumwa zitandukanye ziturutse mu bindi bihugu thomas periero intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika nawe yitabiriye ibyo biganiro mu kiganiro twagiranye bwana periero yashimye akazi kakozwe n'umuhuza avuga ko iyi ari intambwe ya mbere itewe mu gushakira umuti ibibazo biri mu burundi Well, these were quite significant steps, and I think a lot of credit goes to the facilitator, former President Nkapa.
iyo for mishyikirano being yabaye able to intambwe get, ikomeye uh, cyane government kandi to come to byose the tubikesha table, umuhuza some of the perezida opposition to come benjamin to the mkapa table, yahoze and make atwara a very igihugu cya public tanzania message kuko yashoboye gutumira from all leta those ikicana who are not n'abandi kandi Um, yashoboye really gutuma good at ko those na bamwe mu things batavuga all rumwe sides.
na leta And akanatangaza ko azobandanya kumviriza and abataje the muri talk, iyo the mishyikirano circumstances of the talk.
iyo minsi yabaye ingirakamaro umuntu waravye ibintu bihambaye byahavugiwe hamwe n'ibintu bihambaye vyumvirijwe nihweje ibibazo bihanze Burundi mbona umuhuza akoze igikorwa gihambaye cyane Uh, play that role so well.
intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika thomas periero yanavuze ku mpungenge zagaragajwe z'uko hari abandi banyapolitike n'imiryango idaharanira inyungu batatumiwe ndetse n'abatumiwe ntibitabire ibyo biganiro avuga ko umuhuza yabijeje ko azagerageza guhura na buri wese urebwa n'ikibazo cy'uburundi One of the ways I think you judge a process like this is not by whether everything goes perfectly, but how the uburyo facilitator and bwiza bwo the team kumenya niba inzira y'amahoro nk'iyi ari inzira nyayo si ukuraba niba ibintu byose byagenze neza ahubwo no kuraba ukuntu umuhuza hamwe n'abafasha biwe bakira ibishikirijwe hari amakenga yumvikana yashikirijwe yerekeye abo ba barakumiriwe ariko umuhuza yaciye yihuta mu gushikiriza itangazo mu mpera z'indwi iheze yongera arasigura neza mu ijambo ryiwe ryo gusozera yashikirije uyu munsi ko adashobora kureka inzira y'amahoro ikomeye nk'iyi ngo yononerwe n'ivyo bibazo ni ukuvuga rero ko yatangaje ko yiteguye kumviriza abantu bose begwa n'ikibazo cy'amahoro aho rero niho ashimikiye azokumviriza impande zose kugira ngo ashikirize umugambi w'amahoro arama to come up with a plan that could work.
biteganyijwe ko ibiganiro bitaha bizaba mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi gutaha kwa gatandatu urakoze cyane edi gwema handi naho inzoga zitemewe n'amategeko ni kimwe mu bihungabanya umutekano mu ntara ya bubanza ivyo vyavugiwe mu nama y'umutekano yo kuri uno munsi wa kabiri ku rwego rw'intara yabereye mu- ku mugwa mukuru wa komine gihanga ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nziko banyanka uwafashe ijambo bwa mbere muri iyo nama ni musitanteri wa komine gihanga leopold ndayisaba yashikirije bimwe mu bituma mu ikomine arongoye umutekano uhungabana muri ivyo yavuze igitero c'abitwaje ibigwanisho bashatse guhungabanya umutekano ku igenekerezo rya cumi n'umunani kuno kwezi kwa gatanu abajejwe umutekano barabatesha nk'uko arongoye komine gihanga bivuga novuga ko umutekano wifashe neza kiretse utuntu tuza turacamwo bivanye n'ubusuma bwo mu mirima no mu mazu buke buke twavuga kandi n'akantu kigeze kuba igenekerezo rya cumi n'umunani aho hariho abantu bari bitwaje nk'aho bari baje muri santere ya gihanga mugabo abajeje umutekano babibonye kubera ko inyabune isanzwe ikora neza mu yandi makomine ane ariyo bubanza musigati rugazi na mpanda ibintu nyamukuru byashikirijwe bitosekaza umutekano n'ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'inzoga zitemewe n'amategeko ivyo byashikirijwe n'abarongoye ayo makomine buramatari w'intara ya bubanza yashikirije ijambo ryo kugabisha abo bahingura ivyo binyobwa avuga ko bamaze igihe baterwa kamo ko kubavanura n'uwo mwuga bakaguma biteza utunyoni kuri ubwo anise niyo ngabo yashikirije yashikirije ko itegeko rya leta rigiye gukurikizwa iryo naryo ritegekanya guca amande ari hagati y'ibihumbi majana atanu n'umuriyoni w'amarundi uwo wese azofatanwa izo nzoga zitemewe n'amategeko abantu twahanuye ntimwumve twagiye turaca amande mugana umudiringi muwunywa mugana akanyanga muyinywa turabafata turabapfunga turabaca amande muranka kumva twagira rero tubabwire irya nyuma iryo tegeko dufise umuntu afashwe agana akanyanga cyangwa umudiringi amande ari hagati y'ibihumbi amajana atanu n'umuriyoni nuko vyanditse kuri ico kibazo c'umutekano abanyagihanga na cane cane abarimyi b'umuceri basaba kuronswa ababacungerera umutekano aho batari ku mitumba imwe imwe batinya ko umwimbu wabo usahugwa muri kino gihe c'imbura komiseri w'igipolisi mu ntara bubanza yishuye abanyagihanga ko bokwicungera babicishije muri ya makomite y'umutekano komiseri Nizigiyimana Damien Emmanuel agasigura ko atabacungera umutekano kuri buri mutumba boboneka na buramatari w'intara bubanza yunganiye wajejwe umutekano atera kamo abanyabubanza na cane cane abahana urubibe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurikanura kugira batesha imirwi y'abitwaje ibigwanisho yama yateye izananye mu kibira cimeza ca Rukoko muri iyo nama kandi havuzwe cane ikibazo c'indero n'inyigisho umwe mu bavyeyi bo muri komine gihangazwe ku izina rya Jean Baptiste Atungimana yashikirije ko adatahura ingene batozwa amafaranga kandi hariho indinganizo ya leta yo kwigisha abana ku buntu eh, murazi ko umukuru w'igihugu yavuze yuko abana bateza kwiga ku buntu ivyo abavyeyi barabikomeye amashi barabikenguru ariko ivyo turiko turabona muri iyi minsi sivyo twari twiteze ubu abavyeyi baragowe muti gute direteri wa ekole segondere muzana amafaranga direteri wa ekole primaire muzana amafaranga wewe ivyo bihumbi icumi ukabibura ayo mafaranga nayi ubujejwe indero n'inyigisho mu ntara bubanza yeshuye uwo muvyeyi ko kugira indero n'inyigisho bigira kanovera hariho twigoro tw'abavyeyi duherekeza iyo ngingo ya leta Barthelemy Chimaye asigura ko ari naco gituma hariho amakomite eshingwa shure kugira atunganye ubuzima bw'ishure abavyeyi bo nyene ubwabo babikije muri ajya makomite abaserukira canke mu manama ya bose barashobora kugira bati twebwe kugira ngo ishure ryacu ritere imbere turashobora uh, kugura igikoresho iki n'iki n'iki turashobora kubaka ikirasi isomero turashobora kugura ibikoresho ibi n'ibi n'ibi ivyo rero biva mu mwumvikano w'abavyeyi kuko baba bifuza yuko abana babo bagira akanovera e, indero y'akanovera ivyo rero ntawe ucavuga ngo abana ngo ntibiga ku buntu abashinga amateka bane n'abakenguza amateka bane batuye mu ntara y'ububanza bari bitavye iyo nama bashikirije ko bahawe icegeranyo kivuga ko ubumenyi mu ntara y'ububanza bwasubiye inyuma umushinga amateka Yuvinari Havyarimana yasiguye ko ivyo vyavuye kubigisha badatonda ku gihe abandi bagasiba kenshi kuko baza bavuye mu gisagara ca Bujumbura uwo mushinga amateka asaba ko mu ntara y'ububanza hakorera abahavuka kugira bagwize umwimbu abatahavuka nabo baka bakarungikwa handi ibubanza Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka kuva hatanguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza haribonekeje abantu banyuruzwa mu Burundi bamwe imi, bamwe mu miryango yabo ivuga ko izohava iganduka kuko yarondeye mu bibanza byose bipfungirwamwo abantu irabura ibindi kuri iyi nkuru Eloge Willy Kaneza kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze hatangwa imyiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida nkurunziza ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho agateka ka zina muntu federation internationale des droits de l'homme FIDH mu mfunyafunyo y'igifaransa ryemeza ko abantu baba amajana umunani aribo babuze urengero ryabo imiryango abayo bazimiye ubu ntigira iciya nayimira uyu mukenyezi yazimije muramu we mu kwezi kwa kane uyu mwaka atwiganira uko vyagenze haji karina isanagri yaje hagati ya saa munani saa munani nusu hanyuma bamusanga muhira ngo waje yaje abaza hani kwa arine hanyuma baravuga atego babe nihari barababwira ko ari hari umufasha wiwe nihari ngwego hanyuma murashobora kumaduhamagarira hanyuma bari bahari baravuga ati twe ntidushobora kubahamagara entreta kome bumva yuko hariho abantu bari muri saro aca aravyuka yavyutse niho yaca asanga hari abantu muri saro umva uri mu rwawe nyene yarabajije hanyuma aca avuga niho uri umushinga ntayo ngaha nawe aravuga atego hanyuma aca amufatira ko ngo minote arababaza nibiki cemeza kije kumfata n'igiki ca bamubwiye bamubwiye ngo nureke kwimara amatsa ngo tugende ngo urabimenyera imbere amaso aca abaye aramutwara abandi nabo nk'uwo mugabo w'imyaka mirongo ine ababo babuzwe irengero haraheze igihe kirekire yatakaye mu mwaka uhetse ahamagarwa n'umuntu ku telefone aca hazi imodoka dubure kabine irimwo n'abapolisi baca bamwinjizamo hari igihe cy'isaha cumi n'imwe zo ku mugoroba hanyuma bukeye niho twatangura kurondeza impande zose turahiga turabura mu gipolisi turahiga mu busho bwose turabura no muri dokimentasiyo turajyayo gushika n'uyu munsi nta yambo giwe turapaturonse imiryango yatakaje abantu imenyesha ko yarondeye mu bibanza byose bizwi byo gufungiramwo abantu ariko irahebura mbere bamwe banabwiwe gutanga amafaranga nk'incungu ariko bibimfa gusa eh haraba n'abaduhenda ngo ngo ngozana amahera ngo twomukuronkera eh, twaratanze ijana umunani mugabo urumva batubwira yuko duteza gutanga miliyoni n'amajana atanu mugabo rero ubwenge buca bugaruka mu nyuma ko twaba turiko dutangira ibitari bye niho twabatumye ibintu byotwereka ko uwo muntu ahari nta n'itelefone n'ibitabo dusa n'uko twahebye hasigaye ko umuntu azoganduka gushika n'ubu twararondeje ntituzi aho afungiwe twararondeye mu mapurizo yose twarabuze turagiye no muri dokimentasiyo hose twarabuze gushika n'ubu turamenya aho ari baratubwiye ko uyu muntu batamutse ahantu hose twagiye kubaza tubwira ko iryo zina atajya batse twaratabajije amashyirahamwe aradufasha n'ubu aracadufasha turacarindiriye inyishu abazimangana si abanyepolitike gusa canke abazirimbo za politike bonyene nta kintu na kimwe yari umuntu asanzwe nta vya politike yari arimo bishika ubu natwe ntavyo tuzi nta na kimwe tuzi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe w'agateka ka zina muntu CNDH ushira inyuruzwa ry'abantu ku rutonde rw'ibikorwa bihohotera agateka ka zina muntu Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa CNDH amenyesha ko inzego zibijejwe zotegerejwe gukora uko zishoboye kugira ngo iyo ngendo ihagarare biri mu itangazo uwo mugwi wasohoye kuwa gatanu w'indwi uheze ukunyuruza abantu canke ukubagira ingwati mu ntumbero yo guca amafaranga bitegerezwa gutohozwa neza n'igipolisi n'ubutungane kugira ukuri kuje ahabona maze ivyo bintu bihagarare utagisubira umurwi CNDH uriyamirije kandi ibindi bintu vyose bihungabanya agateka ka zina muntu twabonye aho kuva mu ntango z'umwaka dufise igitigiri c'abantu baba ijana na mirongo itatu bishwe abandi baranyuruzwa hatibagiwe abahohotewe ubuzima n'abafunzwe tisunze amategeko kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umugwi w'igihugu wigenga ujerwa agateka ka zina muntu wemeza ko abantu cumi n'icenda banyurujwe baburwa irengero ryabo igipolisi kimenyesha ko imwe mu migwi y'abantu banyuruza abandi yasambuwe mbere na bamwe mu bari bafashwe n'iyo migwi bayikurwa mu vyaro umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahamagarira umuntu wese na ntaryo azimije uwiwe kwihutira ku gipolisi kimwegereye kuyivuga kugira ngo kimufashe kurondera haraheze ukwezi ishirahamwe ryigenga ryitwa fokode ritanguje isekeza ryitiriye ndondeza muri ico kiringo ku munsi ku munsi iryo shirahamwe rivuga ko riguma rironka abantu baryitura babuze irengero ry'ababo ubu rivuga ko rishitse ku bagera ku mirongo itatu eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
abakenyezi bakwiye kugira uruhe ruhara mu biganiro by'amahoro bihuza abarundi bakwiye gukoresha ubuhe buryo kugira bafashe gutsimbataza amahoro mugenzi wacu thomas kamirindi yabiganiriye na madame mpawenimana mediatrice haserukira abagore bo mu ihuriro burundi solidarity forum ry'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bigizwe umuryango wa sadak mu bumanuko bwa afurika na madame karine kaneza wo mu ihuriro ry'abigemeye n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu burundi madame kaneza mu kiganiro bagiranye na thomas na madame mediatrice atangura avuga ko batanejerejwe n'ukuntu abakenyezi bataserukiwe bikwiye mu biganiro byarangiye uyu munsi yarusha muri tanzania
aho byaba bigoye kubyishimira twebwe abaduserukiye twari twari twarunze abaduserukiye mugabo bagiye ari bake cyane mu kwezi kwa cumi na kabiri by'umwaka uheze twari twagiye turi abantu bashika kuri batandatu ubu baratugabanirije haba babiri aho ngaho n'entebe muri uganda mwari mwagiye ego ego hama mu nyuma twarumvise kandi n'abaduserukiye baradushikirije ko abari barinda kuba batumiwe cyane cyane mwarabyumvise nk'umbure nk'abaserukira imigwi idaharanira ibya leta nka bamwe bamwe bitwa kampani alto troisième manda ntibatumiwe haraba iyindi migwi itatumiwe y'abanyepolitike hama twasanze abari abavuga rumwe na leta aribo babaye benshi abatavuga rumwe rero na leta baba bake cyane baba abantu bo ku rushi twavuga ko bari bake rwose icyo rero kikaba cyaraduteye ikibazo kandi ikibazo gikomeye nk'uko kubera nk'uko mubizi ingene igihugu cifashe nabi cyane cifashe nabi twarashoboye kubishikiriza n'umuhuza turabimubwira turamubwira yuko mu minsi iri imbere ari ikibazo borinda gukemura bakagicira k'umuzirikanyi none se ubu ngubu muzakomeza musabe musabe musabe umuhuza benjamin mukapa kugira ngo muserukirwe uko bikwiye dutegerezwa kubandanya tubisaba twibuke yuko abagore kuba bashobora kujya mu biganiro nk'ibyo ibyo byisunze ku mategeko ku mategeko mpuzamakungu imwe twita resolution treize vingt twibuke yuko abagore bashika ku gice mirongo itanu na kabiri ku ijana mu gihugu cy'u Burundi twibuke kandi cyane cyane yuko abagore wanabivuze ubwa mbere aribo babura aribo bahamba aribo bakorerwa ibibi amabi yose nibo ba mbere bahunga bahungana abana nibo usanga aribo bariko barafata mu mugongo abasigaye abasigaye i burundi canke ugasanga nibaza ko umugenzi wanje mediatrice aza gushobora no kubivuga neza gusuma aba ugasanga nibo bariko barafata mu mugongo nk'impunzi mu mpunzi urazi ko abagore aribo benshi n'abana akaba aribo benshi ubundi ibyo byose bituma abari abanyepolitike abari abo bahuza baba twebwe nyine twebwe abakenyezi ni ikibazo kandi cyumvikana cyane igituma umugore yoba yoba ari muri ibyo biganiro ni ukuvuga rero ko tuzobisaba tuzobandanya tubisaba kandi turafise icyizere nkumbure yuko bazotwumva bazotwumva hama bakabitorera inyishu
dufite kuri telefone abantu bashaka kuganira namwe uwa mbere ni diyodone munyemerere rero batangire mwiganirire diyodone wiriwe neza
wiriwe neza edi rwema ni thomas kamirindi ari kwedi rwema na thomas kamirindi twese turi kimwe yeee ikiyumviro cyawe cyangwa ikibazo cyawe ego muri aho ngaho ku ijwi rya amerika turaho turaho
ego ndanjye gusuhuza n'abatumire muri kumwe ngaho yego
ego ku kibazo cy'iwanjye cya guterera nshaka kuvuga ku byo guserukirwa
ugira vuga vuba wanzura ego ku kibazo cyane cyo guserukirwa urabye nk'abakenyezi ariko baravuga ngo ntibaserukirwa ntibaserukirwa namba kuko turabye nk'iyo yarusha urabye nk'urwaruka urwaruka rw'abasore ntirwaserukiwe ntibarabe bumvikane n'abakenyezi baserukirwe kuko nibo nkingi y'iterambere kuko niko rwaruka dufite ngaha mu burundi bwacu kandi tugasaba na leta y'u Burundi irabe abitumira kuko kuko ubwo gutumira ubwoko bumwe niho n'abanyagihugu tubona umwengani babibona neza barabe batumira ubwoko bwiza kuko turabye ubwoko batumira umeze neza barabe n'ibyiyumviro bimeze neza bareke kuza baraduhenda twebwe abanyagihugu kuko turabye ibyo bavuga ntitubona ariko bariko baraduhenda namba bariko baraduhenda ndagushimiye bareke kugira ibintu by'amanyamanyama barabe ikibazo ku kindi
ndagushimiye kuko ndagushimiye reka duhe n'ijambo na Alain Alain wiriwe neza Alain igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe mu magambo magufiya
mwiriwe kamere wiriwe neza
ibyo biganiro muvuga mwe mwasubiye inyuma abakenyezi n'ibyo ntibatumiwe none se ubwo ni ugusubira inyuma dusabye ko batumirwa
iyo arusha ikintu kigo kiravugirwa iyo arusha ni hagati y'abantu babiri bafitaniye ikibazo kimwe ni ikibazo gifitaniye n'abantu bashyigikiye manda ya gatatu n'abatayishyigikiye ntaje kuvuga ngo urwaruka ntaje kuvuga ngo abakenyezi ntaco vyomara tukaba dufite bimwe twaganira bya kajaga bimwe twaganira bya nyanza bya mwanza nibyo twaba dusubiye mu ibyo twari twarabirangije twari twarabonye umuti abakenyezi bari barabonye umuti urwaruka rwari rwarabonye umuti byose harimwo mu nama nshingamateka hose mu nama niko se ala ala ala mwarabirangije noneho amahoro arongera arahungabana urumva abagore batabifitemo uruhare kuyagarura no kuyatsimbataza burundu
ibyari byarubatswe ntibyabomotse byose izo nkingi ziracahana ubu bisaba ko twumvikana ahubwo abashyigikiye manda n'abadashyigikiye manda nibyo nicyo bituma mukapa ariko aratakaza igihe adahujije abashyigikiye manda n'abatayishyigikiye n'ubu igihe mu birangira agomba birangize yarusha aba batahe ariko ikibazo kiguma cyakinze ku mutaga baguma bica abantu ku mutaka baguma bica abantu mu mugamba baguma bica abantu ntacyo bihindura ntacyo bihindura alain urakoze cyane wumve kamirindi nkubwire buri gihe wamenyesha ijambo kandi nkumva ngeze ku ndundu ngoma ala buretse twumvikana radiyo ntabwo ari iyawe wenyine radiyo ni iya bose iyo utanze igitekerezo cyawe jya uhina amagambo duhe n'ijambo n'abandi urakoze uko ni ukuri yeee ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tubaze mediatrice icyo abitekerezaho nimba kuko ikibazo nimba ari hagati y'abashyigikiye manda n'abatayishyigikiye mediatrice urabitekerezaho iki
kubwanje mediatrice ndumva uhereye ku kibazo cy'uyu wa mbere diyodone yagerageje kuvuga ku bijyanye no guserukirwa ku bakenyezi ndumva yuko yemeza nawe nyine yashyizemo n'ikintu kijyanye n'abasore yemeza yuko badaserukiwe bikwiye kandi bibaza yuko ari byo atabeshe nakunze yuko atibesheye abakenyezi ntibaserukiwe bikwiye kandi ku bijyanye n'icyo kibazo avuga yuko byoba ari ibijyanye n'amagaburanyama nibaza yuko atari ibyo bya mbere hoho babivuze mu ntangamarara yuko abakenyezi bakunze guhura n'ibibazo bitandukanye iyo habaye kutumvikana aha aye aravuze ku kibazo kijyanye na na deziyene na twaziyo manda ni ikibazo nicyo nicyo gikuru ngo gihanze abantu ariko twebwe aho oye nibaza yuko turi ku kibazo nk'uko twabibabwiye duserukira urwego rwa burundu solidarite forum ku bijyanye n'impunzi duhagaze ku bijyanye n'impunzi hanyuma hariho umuntu yitwa ara nawe nyine aravuga nk'uwunganira uyu diodone aravuga yuko abakenyezi neza na neza batatumiwe bikwiye hanyuma arapfira aravuga ngo ikibazo ntugite ku ruhande hirya no hino dore y'imana yatwaje imana twebwe aho duhagaze duhagaze ku kibazo kijyanye n'iri huriro ryacu rinani tugize twebwe abakenyezi turashaka yuko duserukiga bikwiye byumve byumvirize kuko abo bandi bariyo turiko turaraba n'uko bataraduhereza raporo baba bashoboye gushikayo turumva yuko icyo kibazo cyacu kidashyikirizwa nk'uko bikwiye turumva neza na neza mbega impunzi zose zarakumiriwe ko arizo zihura n'ibibazo bitandukanye mwagerageje gutandukanya ibihugu bitandukanye birimo impunzi z'abarundi ibihugu bishika biri muri sadeke ibibazo bahura nabyo haba muri ibyo bihugu bahungiyemo ndetse n'iyo bahungutse bagashyika mu gihugu nyine cya cyabibarutse n'ubundi babandanya guhura na bya bibazo kubera ko usanga ari kwa kundi umwenge ntibafatwa nk'uko ari abenegihugu nuko rero natwe twashaka yuko byaba ngombwa ko duserukira uru runani ku rwego rw'abakenyezi kugira ngo natwe ikibazo cyacu cyegere imbere cyumvirize kandi kiyize gitoreze inyishu ye mediatrice urakoze nagira ngo nisegure kuri karine mbere y'uko nawe muha ijambo tugize amahirwe yo kubona umutegarugori uri arusha muri ibyo biganiro yitwa fesitine nagira ngo rwose karine ubumbabariye tubanze tumuhe ijambo noneho tumubaze ubutumwa bashyikirije umuhuza vesitine muraho murakomeye muraho neza ni ubuhe butumwa mwashyikirije umuhuza twebwe icya mbere umuhuza twari dukeneye gushyikiriza ko tubona ko hakenewe ingufu zose kugira ngo ubukozi bw'ikibi ibintu byo kwicana ibintu byo gufungwa ibi bintu byose bituma umuntu atigenga bibanza bihagarara icya kabiri ni uko twebwe twari dufite turondera ko haba ikibanza kimwe kiboneka cy'abakenyezi ko muri ibi biganiro kubera ko abakenyezi abarungikazi abakenyezi n'abigeme bari mu bahohoterwa cyane kuko iyo umuryango ubabaye iyo umubyeyi abuze iyo hatuye umwana umujene umugabo umupfasoni twebwe abarundikazi tuba tumuze twese kandi tuba tubabaye twese ni ukuvuga yuko abarundikazi turenga ibice mirongo itanu na bibiri ku ijana bisaba yuko muri ibi biganiro bitosubira kumera nka bimwe byaba muri arusha imwe ya mbere ko abakenyezi mu mice itandukanye boserukirwa bimwe biboneka kuko ari bazofatirwa ingingo y'uburyo igihugu cyorongorwa tugasika ku mahoro amwe aboneka ariko turonka amahoro umutekano kuko nk'abarundikazi ikintu cya mbere twashyira imbere n'amahoro n'umutekano niko se vesitine umuhuza mwabonye yabateze amatwi yabateze amatwi yabumvise neza umuhuza ku by'ukuri muri ibi biganiro muri iyi minsi tumaze ino twavuga ko byoba ari ibiganiro nyakuri aracyari mu ntango yo kumviriza imijyi itandukanye kandi turashima ko imigwi yashoboye kuza n'abatari barose ubutumire yarabu bose bararose akanya ko gushobora kumviriza niko karina noneho tuvuge ku ngamba uburyo bufatika abari n'abategarugori bashobora gukoresha kugira ngo amahoro arambye abeho twebwe icyo ni ukwishura ni uko hariho bimwe bimwe bimaze gukorwa ku isi yose kandi bimaze kumenyekana bimwe bita remoyende bimwe byo ku imyiyerekano iri no violence itarimo urugomo itarimo inguvu ata nguvu dushiramo twarabikoresheje nk'uko nabivuze twaragiye mu ibarabara tufatanya turi abagore bava mu bava mu bwoko bwose bava mu buzi bwinshi ataho ataho nkumbure bari bahuriye imbere y'uwo munsi basanze bari mu mabarabara y'ubujumbura
arakoze cyane thomas kamirindi mugenzi wacu yagiranye ikiganiro n'abakenyezi ku ruhara bafise mu biganiro bihuza abarundi aho ni naho duheraje ibiganiro byo kuri ino saha mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika site yacu ya interineti mushobora kuronka ayandi makuru ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye fatuma karara arimasi yadufashije